ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi agaragariza maritini na rusiya ko atishimiye imiterere y'umubano bafitanye ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
waramutse kanyi waramutse senza he iki kirundo cy'ifumbire mwagikoze ejo murara mukirangije cyane rwose ko mwagakoze kanyi Ah, ntako tutagize nizere ko ibyambayeho umwaka ushize bitazongera ariko rero cyarakaje bose si uko ifumbire itaboze neza Eh, Eh, ni uko ahubwo utabikurikiranye umunsi ku wundi ngo umenye uko ibirundo wakoresheje bigenda bibora uko bikwiye ah, ibyo yarabimbwiye yarabikubwiye Mm, Eh, ubu rero noneho iki giti washinzemo nicyo gipimo cy'ubushyuhe eh, Eh, uzajya uza igishinguremo urebe uko bimeze ntuzajya usanga gitose ujya witse imiti umutawe uti ni byiza sibyo?
yego wenda kumva Eh, kandi nusanga gikonje ujye wifata ku munwa uti pe natemesheje Eh, bizajya biba ari bibi cyane ibyatsi byaranze kubura Eh, ubwo rero ni ukwibwiriza ugasenya ako kanya urumva Eh, Eh, ndakumva uzajya uhita usenya icyo kirundo noneho ukongera uburebure bwacyo ndetse n'ingano y'ifumbire ukayongera Eh, tekereza rero bibaye ngombwa ko nsenya ukajya none wasenya da ubwo rero nugeraho ushingura igiti ugasanga gifite ubushyuhe buri hagati ya dogere mirongo itandatu n'eshanu na mirongo irindwi n'eshanu aho bizaba ari byiza Eh, ahubwo bizabe bityo witonda ariko hari ubwo ushobora gusanga igiti gishyushye cyane Eh.
cyumutse kandi kiriho ibintu by'umweru bizaba bimeze ubwo bityo nyine biba ari bibi cyane haba haje nk'uduhumyo turya zote ese Eh, ubwo rero uhita usukamo amazi nka litiro makumyabiri kuri metero kibe imwe eh, amazi gusa Eh, ariko Eh, nyine kubyo ntibyoroshye eh, ariko nyine ugomba kuba wabirebye ntabyo gukora ikirundo ngo ugende wigaramire ntabyo kugarama byo Eh, ubundi rero nibigenda neza nyuma y'iminsi nka mirongo itandatu n'itatu gutyo Eh, Eh, ifumbire yawe ingana na kimwe cya gatatu cy'ibyo wakoresheje izaba imaze kubura neza Eh, icyo gihe rero ntuzaba ubasha gutandukanya ibiyikoze kuko bizaba byarahwanye burundu yego rata ngera arasomye reka kankindi nuko mutanyemera kankindi nuko uri kwibana urumva niba mbinga mujye mubyakirana umutima utuje rwose ubundi nawe murangamiriye abahanzi namwe izabagoboke amena gabanya ubwo bwirasi senza ariko kanyi wagutuma umwirasi mu bakozi ba mugaga ninjye wakwerekana koko Hi?
halo ese mariti wongeye nshuti ntunabaza niba narageze mu rugo amahoro koko ubwo usuze ibyambayeho risi hashwi
umuntu cyagiye yarampamagaye ndi mu bitotsi nkangukira hejuru mbatura fone nuko irancika no mu basi irimo amazi ngo dumbure yo pole ni ukuri nari narakurakariye by'intangarugero sha nuko byangendekeye nyine hanyuma mbwira ubwo navaga aho nkaguhamagara byagenze bite warampamagaye se ko ntabyo nabonye ti ni ukuri ni ukuri da mwana we ko naguhamagaye si ubwo ninde wayifashe ko numvise ko hari unyitabye ahubwo ntavuge
keretse niba ari mama kuko twamaranye akanya nanamusiga mu cyumba
ntumbwire ko ari we nibyo namubwiye wamubwiye iki se sha sheri reka kumbwira
wasanga nyamara ari we
reka rero nkubwire ngewe birarangiye birarangiye sinzagaruka iwanyu ubyemere cyangwa ubireke mama wawe yanyeretse ko atanshaka kandi nanjye ubwo yarabyumvise ko ntabyishimiye icyo nkubwiye cyo ni uko ababyeyi bacu atari bo bazatwigisha uko dukundana kandi n'ubundi njye nayo ndi mu migambi yo kwishakira inzu mu gasantere yewe we uzi wibana bwo nagusoroka nyinuba ubanza no kurara nazajya ndara
ahubwo ubwo ngiye kubyihutisha kuko sinari nzi ko mama yakubwiye nabi ahubwo no kunkubita yari kunkubita risi rwose icyemezo ndagifashe vuba aha ngaha uzajya unsura wisanzuye ntiwumva se sheri
oya rwose senza bishaka kunyumvisha ko mugaga yaguhaye inka kubera ko uturusha gukora wumve wumve ubwo se ejo ko wahoze umbaza ibyo kuvugurura urutoki ko nagusetse cyangwa ngo nkwirate ayi wowe ahubwo uranyibukije kanyi Eh, uyu munsi nari gutaha afite ibyo mbwira marigarita agahita ndaza hanze aho kuraze nyine akankindi rwose umugore mwiza rwose ntugaragazwe n'ubusa senza Ndakumva.
wowe umuntu yakurakarira akabishobora koko ngaho rero mbwira Eh, ejo wari umaze kumbwira ibyo kubagarira urutoki ibyo se warabyumvishe byibura da Eh, byo byari bisobanutse nk'amazi y'urubogobogo kanyiye kwicira byo byoroshye kurushaho reka icy'ingenzi se ko ari ukumenya ko imibyare yose insina igira itagomba kuguma kuri nyina izibyara Ye- yego ra.
ibuze insina kwisanzura ngo ironke ibiyitunga bimwe bajya bavuga ngo imibyare myinshi yonka insina Eh, nibyo nyine baba bavuga ese ubwo nyine imibyare niyo ukuramo ugatemagura Eh, ni ugupfa gutemagura se none Mm, reka da burya insina ubwayo iba ifite abana ikagira n'abuzukuru ah nibyo Eh, biba bigaragara Eh, Eh, ubwo rero ujya mu bana ugasigamo umukuru abandi ukarimbura mu nguri ngo batazongera gushibuka ah, ubwo hasigara umuryango w'insina byibura eshatu u- ubwo ni nyina um- umwana wayo n'umwuzukuru Eh, sinumva se ubizi ha pa pa pa pa pa eh, ntabwo ahubwo ibyo uvuga numva byumvikana birumvikana nyine Eh, birumvikana umunsi rwose, twakoze nyuma igikorwa y'ibyo cyo kuvugurura urutoki rwa bosi se ntituzabikora neza bakakugabira indi kuko kanyigo mwabaye muti ubwo si ugiye kubigira inyundo koko Eh, reka humura nta munsi uzagira imana ikwibuke aha gabanya amatiku nivugiraga mwumve mvuge
enda hano mubwire mukama
nari mbitabye patoro mwaramutse ariko mwaramutse neza patoro ndabona imirimo nagushinze rwose wiririmbanyije
rwose turagerageza Mm. ntabwo umugabo wawe se yagarutse gutera amahane hano muri uyu murima ra?
oya rwose naramubujije ndamwihanangiriza Mm. ariko se ubundi mukama karame patoro ibintu manihora yadukanye byo kuvuga ngo uyu murima twawukodesheje imyaka ibiri gusa buriya urabivugaho icyo buriya bivuga bikomeje cyangwa rero patoro buriya ibintu by'uyu murima njye rwose sinjya mbimenya nta n'ikintu rwose pe mbiziho Mm. none se umunsi dukodesha Mm.
ntiyakubwiye igihe twawukodeshejemo
mani urambwira Mm.
muzi igice ariko uzi ko muri umuntu wawe utamuzi ntabyo rwose yigeze ambwira pe Nk'ibyo?
kandi nanjye ntacyo nakwirirwa mubaza Mm.
aha
ntiwigeze se ubona byibuze n'amasezerano twandikiranye amasezerano mwarandikiranye se yahashyizeho se ko ntawe ugiye nigeze mbona
yewe ndumva wowe rwose ntacyo unyunguye kuko byose ndumva ntacyo ubiziho pe yewe manihura rwose ntacyo ambwira ni uko mutunze kandi namwemeye ni icyo utazi se yewe ubwo nyine ni uko bimeze
ariko se mana yanjye ubuhemu bw'umugabo wanjye bugiye kumpindura umubeshyi koko manihura se ubu namuhinyuza mama nkamubana amahoro Ah, nta kundi ubwo nyine ni ugushikama nkabinjajwa nta- ntagira nte niba bizangwa amahoro
mwaramutse kanyi mwaramutse patoro Mhm, ndabona ibirundo byawe bimeze neza Eh, noneho mwakosoye amakosa y'ubushize ifumbire ndabona izabura neza tugomba kubikora neza Mm.
erega tugenda tubimenya buhoro buhoro Mhm. ibi birundo mumaze kugira rero ndabona bihagije Eh, birahagije se patoro birahagije rwose ndabona mukwiye gufatanya na senzage kugira ngo mukore iyi mirimo yo guhumbika Eh, tuyihutishe ntiyihutishe rwose nabonye ariko yamaze gutegura uturima two guhumbikamo Eh, kuduhinga byo byari byarangiye Eh, Eh, ndagira ngo rero urebe abakozi babiri nabonye nawe uri kumwe n'abandi babiri mm, maze mwihutishe ibisigaye ye ndumva nta kibazo patoro Mm. urumva ubwo icyo mugomba gukora cya mbere ni ugushyiramo ifumbire urumva Eh, Eh, noneho mukaringaniza ubutaka ku buryo mbese uturima tuza kuba dushashe neza nk'ikibuga cy'umupira eh, ndabyibuka uko twabikoze
Mhm. ni byiza ubwo ubyibuka rwose ubwo rero nimurangiza Mm.
nibwo muri buce uduhavu two guhumbikamo umwanya yego patoro Eh, uribuka se ingero z'utwo duhavu Eh, ubushize uduhavu twaduciye ku mirongo iteganye kandi itandukanye kuri santimetero cumi n'eshanu yego burya rwose santimetero icumi kugeza kuri cumi n'eshanu biba ari byiza Eh, Mm, hanyuma na milimetero eshanu z'ubujyakuzimu yego patoro Eh, mukwibuka ko mu gushyira umurama muri twa duhavu Eh, mugomba gushyiramo byibura eh, santimetero ebyiri hagati y'imbuto n'indi mm, urumva Eh, Eh, kuko si byiza burya kuzirundanya hanyuma ubwo nk'ibisanzwe ni ukurenzaho agataka ka santimetero nk'imwe cyane rwose Mm, ahubwo eh, uzi ko nibagiwe kubwira senzage ngo ategure isaso tudasasiye rero ntacyo twaba dukoze ntacyo twaba dukoze nyine kuko isaso ituma ubutaka bugumana ubuhehere imbuto ziba zikeneye ngo zibereho amahoro ubwo rero ni ukureba umukozi ujya gushaka isaso umva nawe ra nibyo nyine kandi agashaka isaso yumye neza Mm, yego patron Mm. ubwo nyine nimurangiza guhombeka Eh.
murahita musasira tuzakuraho isaso rero imbuto zitangiye kumera Eh, ibyo byo ni ibisanzwe ni ibisanzwe ariko ni ukubyitwararika yego kuko isaso iyo itinze kuvamo ingemwe zirashukumbura kandi ntizikomere Mm, ibyo byo kandi ntimwibagirwe ko utwo turima tugomba kurindwa izuba ryinshi yego Eh, mugomba kudutwikira ariko kandi mutazibiha imirasire y'izuba ibimera biba bikeneye yego rwose turabikora neza nabonye na senzage afite akanyamuneza kuko mwamugabiye
ese yabibaratiye Ii, yaratubwiye kandi twese rwose twarishimye tuvuza impundu nyinshi ubona uzirikana akazi dukora ukagatangira ishimwe erega biranejeje kugira umukoresha ushobora gushima ibyakozwe akagera n'aho agabira umukozi we kugira ngo atere imbere
birumvikana ni bangahe se bafite amahirwe yo kugira umukoresha nkawe
nibyo se buriya ra?
Ii, niko bimeze Eh, yewe buriya rero ni uko nawe twari tutarabonana Ii, ngo ngo- ngo nshimire yo
rwose ngo ngushimire uburyo nawe rwose wakoze neza imirimo wari washinzwe cyane cyane ko wayoboye itsinda wari uyoboye neza Mm, Mm. ni nayo mpamvu rero ngira ngo nkubwire ko burya eh, natekereje ko ngomba kuguha ya nyana ya ya yindi duheruka gukura mu kiraro eh, Eh, ai, tukayimura tukayishyira ahandi
nuko patro mwiza rwose imana izahora iguha gutunga no gutunganirwa uzakamira iburyo n'ibumoso rwose
yego rwose m- ngaho mukora akazi neza kandi rero urakoze kunsabira imigisha Eh, yego rwose patro imana yonyine ijya ikuduhembera Eh, nta kibazo rwose Mm. ye baba we ariko iyi nkambaye kankindi rwose ntabwo nari nabitekerejeho neza Mm? bitewe no gushwarwa pe kandi noneho nyimuhaye ntanibutse ko duheruka kuyiteza intanga vuba aha ngaha kumwisubirana ko byagorana se bahura yawe
kagi ndakumva kankindi uzi se ko uyu munsi twagabanye Mm, mwagabanya iki yego mugaga yampaye inyana ihaka aha se wahinda turi ku gicaniro ugize ngo iki kankindi nyamara niko byagenze ariko ugira isoni nk'iya wa mugore we niko kubizi ko se bahinda yangabiye inka nubwo nakenye nkayikenuza wigeze ubona ari we yayigabiye Eh? yayihaye ndukubizi none si yo yaguhaye wigeze ubona hari ikibazo nyigiraho umva kandi umva kandi iki se kagi ariko kankindi ndakumva uko ubizi nihe handi wumvise umugore ufite umugabo babana mu rugo agabana boshye umupfakazi Eh?
none si yo yangabiye ko nzayicyura mu rugo rwa twembi hari ahandi nzayijyana eee ahubwo urabicuritse reka nkubwire rero kankindi iyo nka wagabiye ntizataye muri uru rugo Eh?
urumva waba urusema nawe utiretse ahubwo njye nkugiriye inama uzashaka wirageza sinzayibona inka rwose nyiragiza zaba yananiye kuyitunga umva rero nkubwire wa mugore we sinshaka agasuzuguro muri uru rugo rwanjye rwose niba ukunda amahoro iyo nka yawe na mugaga sinzongere kumva uyicisha mu majwi n'umunsi n'umwe Hmm? uranyumva neza kugira izite se kandi iyo nka iyo uyivuze iragenda ikankorogoshora ahantu ikankorogoshora ahantu we ahantu udashobora no kumva ariko si byo ni ibiki kagi ariko se kanki ndagira ngo nkubaze igihe iyo nyitegereje u- u- urareba ugasanga ndi igicucu kitazi gucira hasi aha ni ubwa mbere numva umuntu agabirwa ntiyishime ariko ubundi reka nkubaze ubundi ujya wibuka ko nakuzanye naragukoye none se urishyuza indongoranyo ntiwayihawe umva agasuzuguro mbega kazashira se ko kagusendereye kugera aho gasesekara hasi
hayiwe kankindi se ko agabanya umugabo we nawe akaba yinangiye ati ntizatahe muri uru rugo amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri